turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu ikarongi ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe leta y'uburundi ivuga ko itabona aho yohera mu gutabara abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu batandatu bafungiwe ku kibuga c'indege ca minila ninoy akino ni muri filipine twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura ariko radiyo ijwi rya amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo baciye bitugora ingene twobafasha base yuko dushobora kuvugana uyu ni madame ines sonia niyubahwe avugira ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyahere mu vy'umutekano abarwanyi ba m23 barwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barigaruriye igisagara ca masisi kiri mu buseruko bw'ico gihugu itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp dukesha ino nkuru rivuga ko umushingamateka yitwa alexi bahunga wo mu ntara ya kivu ya ruguru yegemereye ukuri kw'ano makuru avuga ko bibabaje kandi biteye amakenga umunyagihugu yitwa diodone mirimo mahindure nawe yabwiye afp ko ko abarwanyi ba M23 bamaze gushika amasisi babwiye abanyagihugu ko baje kubohoza igihugu agira ati bafashe ico gisagara mu masaha munani babanje gukorera inama ku iparuwasi hama batubwira ngo baje kubohoza igihugu abakorera ku mavuriro atandukanye bahaye amakuru afp bavuze ko hari abanyagihugu bahungiye ku bitaro bitandukanye bemeje ko hari abasivile bakomeretse n'aho batatangaje igitigiri cabo ku rundi ruhande turo itandukanirizo ry'amakuru y'abongereza reuters naryo rikavuga ko ryarondeye igisirikare ca congo frdc kugira ngo ribaze ico ico gisirikare kivuga kuri ano makuru ariko umuvugizi waco ataco yashimye kuritangariza igisagara ca masisi impande zitandukanye zemeje ko kiri mu minwe ya m23 giherereye ku birometero mirongo umunani vya goma mu rwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru kiri mu bisagara bifatwa nka nkoramutima muri congo abarwanyi ba m23 kuva mu mpera zo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane bagenda batera intambwe mu gufata uburere n'ibisagara vya kongo mu kwezi kwa cumi na kabiri bagarukiye ku birometero mirongo itanu vy'igisagara ca rubero n'ibirometero ijana vy'igisagara ca butembo gifatwa nk'umutima w'ubucuruzi bwa kongo kongo ni ishamwe mpuzamakungu onu vyagiriza u rwanda gufasha abarwanyi ba m23 haba mu kubaronsa ibirwanisho canke kubaha abasirikare babafasha kurwana u rwanda ruvuga ko ivyo rukora ari ukwivuna mu kwezi kwa cumi na kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane vyari bitegekanijwe ko perezida wa congo felix tshisekedi n'u rwanda paul kagame bahurira i rwanda muri angola mu nama yo gukemura ibibazo ivyo bihugu bifitaniye ariko iyo nama yasivye ku munota wa nyuma kubera abo bategetsi batashoboye kumvikana kuvyoja ku meza y'ibiganiro ijwi rya amerika nce tubandaniza muri siriya abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfatakibanza basaba leta zunze ubumwe za amerika guhanagura ibihano yafatiye siriya babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakorewe muri qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa bashar al assad umushikiranganje ajejwe vy'imigenderanire ya siriya n'ayandi makungu yasiguye ko ibihano vya amerika ari intambamyi ikomeye yo kwongera kwiyubaka vyihuse kwa siriya itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya qatar rivuga ko umushikiranganji wa mbere wa qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya siriya ujeje ivyo kwivuna abansi n'ujeje igisata c'iperereza iryo tangazo ribandanya kuvuga ko qatar ishigikiye intambwe zose zishikana siriya ku bwiyunge ubwigenge n'amahoro vyuzuye mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri ko mu mwaka uheze qatar nayo nyene yari yasavye ko amerika ivana siriya mu bihano ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfatakibanza za siriya zitwara imbere kuvana ico gihugu mu bihano co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitaniye na siriya ku ntwaro ya bashar al assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubutegetsi bwa bashar al assad bumaze gutembagazwa qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri siriya inyuma y'imyaka irenga cumi yari imaze yugaye ayo makuru yose agezweho irya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu abarundi barenga mirongo irindwi bamaze hafi amezi atandatu bafungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca manila nilo akino mu gihugu ca filipine babuze ayo bacira n'ayo bamira abavuganye n'ijwi rya amerika baratabaza bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu cobakira nk'impunzi mugenzi wacu edi rwema yakurikiranye ino nkuru abo barundi bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko bageze muri filipine buri wese ku giti cye nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku barundi bidasaba viza gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu isoko y'ijwi rya amerika aho ku kibuga cy'indege cya manila noi aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya loni ryita ku mpunzi hsr ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa kuvuga uwaduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri mirongo itanu bamaze kubazwa no gutanga amakuru muri hsr ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi cumi na batanu nk'uko iyi soko ibitubwira ikindi yabwijwe rya amerika ni uko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza bababwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko filipine itazigera ibaha ubuhungiro mu butumwa iyi soko yahaye ijwi rya amerika yagize ati ikindi naco tumaze amezi arenga atandatu atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa bamwe barafashwe na hypertension abandi bagwaye diyabete za esitoma ibibazo vy'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona iyi soko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona ku bijyanye n'ibyankenerwa yagize ati indya turya ni ntica ntikize barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi nimudufashe gutabaza kuko igihugu ca filipine turabona ko catwanse mudutabarize nimba hari ikindi gihugu cotwakira tukava muri kano gasho uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura usibye ibibazo bijyanye n'imirire iyi soko yacu aho ku kibuga cya manila ni nawe aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige abana bari munsi y'imyaka itanu bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni icyenda usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe abanyagana abanyamisiri n'abandi gusa radiyo ijwi rya amerika ntiyabashije kubona abakozi ba hcr cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri filipine ngo bagire icyo bavuga ku bireba imibereho y'abo bantu bahagotewe tukivuga ku vyino nkuru ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abo barundi bagera kuri mirongo irindwi bamaze amezi agera kuri atandatu bapfungiwe ku kibuga c'indege ca manila nino akino co mu gihugu ca filipine mu kiganiro nagiranye na madamu ines sonia niyubahwe avugira ubwo bushikiranganje yasiguye ko abo barundi badashaka ko amanimero ya telefone yabo amenyekana muri ubwo bushikiranganji kandi na leta ya philippine ataco iratangariza ubwo bushikiranganji madamu niyubahwe yavuze ko atani ivyemezo vy'uko abatabaza ari abarundi make mu makuru bafise akavuga ko bayumviye kw'iradiyo ijwi rya amerika ku ruhande rw'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'urunani makungu iyo nkuru nayo twari tuzi uretse ko twayibonye ira- iradiyo ijwi rya amerika ryayishize ahabona ntayo twari tuzi kuko igihugu ca filipine ndetse n'abo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu ca filipine bafise ibibazo ntibigeze bitura leta y'uburundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza ayo makuru nayo twari tuzi Ah, inyuma yo kuba- kuyamenya biciye ku ijwi rya amerika hari ico muriko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cane cane ko bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri abo uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari abarundi kuko nabo tuzi twagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura twaciye duca kuri iyi radiyo nyene yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turonderera badushire hamwe dushobore kuvugana ariko radiyo ijwi rya amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amaterefone yabo baciye bitugora ingene twobafasha banse yuko dushobora kuvugana uko babidusigure ku ijwi rya amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu hari intambwe muriko muragira kugira ngo muce muri iyo aeroport muce ku bategetsi ba philippine ah, ah, ico kibazo kibe hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati y'abo banyagihugu na n'ubushikiranganji mu bisanzwe nimba ari abarundi koko bari ku butaka bw'igihugu cya filipine leta y'ico gihugu nayo nyene irafise gushobora kurondera leta y'igihugu c'uburundi bakurikira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'uburundi ikabimenyesha biciye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya filipine hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu abo ari bo harya uburundi na philippine vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade uburundi bufiseyo Eh, imigenderanire y'igihugu c'uburundi na filipine isanzwe ari myiza cyane nta buserukizi dufise mu- ku cicaro c'igihugu ca filipine mugabo filipine irafise ubuserukizi usanga bush- bashobora kwitura naho vyoba vyagoranye ata buri hafi ngo bice muri koperasiyo bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri mw'inama mpuzamakungu oni ubuserukizi bwa filipine bukitura ubuserukizi bw'uburundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari i bujumbura birinda guca hiyo kuko na filipine arafise gushobora kurondera leta y'uburundi direktema ko bariyo vyo bariyo kuko baravugishije ijwi rya amerika bakavuga mu kirundi turumva ko ari abarundi ikigiye gukurikira n'icahe kuri bo kuko uko biri kose n'abarundi baguma babazwa uburundi erega harya burya abantu bose bavuga ikirundi s'abarundi n'ababanyi bacu bose iburyo n'ibubamfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe nta kitwemeza neza ko abo bantu ari abarundi ijana ku ijana sinovuga ngo tuciye tubakurayo ku nguvu kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu N'ubu rero ntacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'uburundi ibandanya ikora ni ukuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi baja gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi baja gukorera muri ivyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atawushobora kubakomakoma n'ibindi ico nobabwira coco hariyo abagenda bagiye gusaba ubuhungiro ntawubimenya Eh, nk'abo rero iyo umu- nk'umurundi amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu minwe y'ishirahamwe mpuzamakungu oni rigejwe impunzi hse ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro uruhande rw'ubushikiranganje ubunyene vyotugora kuca tubarondera kandi wumva badashaka kut- kutwumviriza kuko twe twabarondeye ariko ntibaradushobora kutwemera yuko twovugana n'ahari twebwe dusanzwe turi abarundi baba mu makungu ibishikiye aba barundi bari muri philippine vyari bwashike hari hari ivyigeze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka bwa madame soni muri kahise ka hafi aho ntereza amaso ivyo bintu ntibyari bwashike navyo twibuka twibuka uruhande rwacu mugabo igihe cose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganji bwaca butumwa intumwa yihuta ivuye mu gibuserukizi kugira ngo bashobore kuja kuraba abo barundi abaribo n'ikibazo bafise mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga hari ababa usanga banagiye badafise impapuro zi- zibagenga z'inzira badafise impushya zo kuba muri ico gihugu badafise impushya zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganya ayo mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari mvyeyi leta yacirungika umuserukizi kugira ngo aje kuraba ivyo ari vyo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagatahanwa abakoze icaha tukavugana ingene bohanwa bakazorekurwa n'ibindi n'ibindi leta igihe cyose imenye ibyo bibazo iraheza igatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi ahandi ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha ni akahe ntibashimike bavuge bapresize batabaza nde nimba batabaza leta ntibemere tubavugishe hama leta irabe ingene yobafasha ibitwishije mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'urundani makungu nimba batabaza naho ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ah, impunzi urumva nkaho sino leta ngo ndarivugire sino umuvugizi waryo boturabera ingene batabaza madama ines sonia niyubahwe muvugira ubushikiraganje bujeje imigenderanire uburundi n'ayandi makungu ijwi rya amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye murakoze cyane
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye bamwe mu bagore b'abanyekongo n'abanyarwanda bakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko ikibazo c'umutekano muke uri hagati y'ivyo bihugu kibangamiye ubucuruzi bwabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu gloria tuyishime ni abagore bibumbiye mu makoperative atandukanye bacuruza ibyiganjemo imyaka bavuga ko amahoro agira inkomyi zitandukanye mu bucuruzi bwabo harimo umutekano muke n'amakimbirane aturuka ku mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi uyu ni mukamusoni sara umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu mbere tutarahugurwa nabo twageragayo bakaduhuga bakatubwira abanyamahanga ariko ubu ngubu kuva twahugurwa bakadushyira hamwe rwose dusigaye turi bamwe nta kibazo nubwo bahura n'imbogamizi y'umutekano muke baba bifuza amahoro hagati yabo ndetse na bagenzi babo b'abanyekongo bityo basanga bakwiye kuyimakaza hagati yabo uyu ni mbarushimana ange umubyeyi nawe ukora ubucuruzi buciriritse urabona ko twateranye n'abakongomani amahoro twe i- icyo itubwiye twebwe uzi iyo wambutse ukajya gucuruza ukagera muri kongo ugacuruza ibyawe ku mahoro ukagaruka ayo mahoro mbese usanga aricyo gishoro cya mbere nta mahoro nta gishoro Eh, niyo wagira amafaranga ukabura uko ucuruza kubera nta mahoro ariko hari amahoro ukambuka muri kongo bakaguterera neza wagera inaha ukamera neza ni ubwo bushoro cyose gusa nanone mu bihe bitandukanye kwimakaza amahoro hagati yabo byagiye bigorana aho wasangaga abagore b'abanyarwanda batishyurwa ku bicuruzwa bagemuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ntabwo batwishyuraga mbere ho ntabwo batwishyuraga twaragendaga gutuma atizana wenda zana nk'imbuto afata imbuto nkazimushyira nagera nkicara ya saha yajya gutaha yo gutaha ya saa cyenda ubwo nkahita nitahira ntibanyishyure ubwo bikaba ideni yaba ideni rero ubwo urumva ko mpagaritse akazi iyo mpagaritse akazi rero ubwo niyo yanzara ku ruhande rw'abagore b'abanyekongo ho ni inkuru itandukanye bavuga ko badakunze guhura n'ibibazo mu gihe bambuka cyangwa bageze mu rwanda icyakora amahoro make hagati yabo akaboneka mu gihe cyo kurangura ibicuruzwa babijyana mu gihugu cyabo shami kapama ni umuyobozi wa koperative y'abagore muri kivu ya ruguru aragira ati Ndiyo, kunakuwa matatizo ndani yego ya habamo koperative.
ibibazo mu bucuruzi bwacu hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo umucuruzi ava mu murima akandanguza ibicuruzwa yarangiza akagarura bya bicuruzwa muri kongo iwacu ntabwo twacuruza twembi ngo bishoboke bituma rero habaho ibihombo n'amakimbirane hagati yacu simba nkibashije kumwishyura Wakati ninaomba naona ni mara ninabakia na deni yake, mara unaingia tu shida.
kwa mutwari bijana ati nawe akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bwa tangawizi magumu tunaweza tukaipata ni kama hari igihe vile duhurira tunapitishwa n'ibibazo ku mzigo.
mipaka ariko iyo wujuje ibyangombwa umuzigo wawe ubasha kwambuka nta kibazo icyakora ikindi kibazo duhuriramo n'abanyarwanda ni uko mba naranguye mu rwanda noneho wa wundi wandanguje tangawizi agakomeza akagurisha ku giciro namuranguriyeho iwacu muri kongo ibyo bituma tubura uko ducuruza kuko aba yaboneye amahirwe mu kumurangurira yarangiza akaza kongera kuyashakira iwacu aba bacuruzi bavuga ko baba bashaka kwimakaza amahoro mu rwego rwo gushaka gukorera hamwe bityo iyo habayeho igihombo kuri umwe ku mpande zombi kiba ari igihombo aba bagore bose bahuriza ku kuba ikibazo cy'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi kikiri imbogamizi kuri bo ndetse no kumva ko umunyarwanda n'umunyekongo ari abantu batandukanye icyakora umushinga utegamiye kuri leta ade kubaho bisobanuye umuryango nyarwanda uharanira iterambere rishingiye kuri bene ryo wo uhugura abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kutita ku kuba buri wese ataha mu gihugu cye bimutera guhemuka uyu ni umuhuzabikorwa wayo david bazirankende ku bw'ibyo rero aba ngaba baza bagatanga imari yabo ariko ntibishyurwe hagendewe ko n'ubundi ntawe uri bumurege ni mu gihugu cye byose turibahuguraho tubabwira ngo murenge ibyo mutekereza ko wakorera umuntu wumva ko ntacyo ari bugutware ahubwo mubagarire ya sano y'uko mu buzima bwa buri munsi muhorana ukanababwira ko buriya mu buzima nta n'ujyana ideni- ideni ry'iminsi icyo ubibye nicyo usarura urambura mugenzi wawe uyu munsi ariko nawe uri kwi- kwibikira abazakwambura uyu mushinga kandi ugerageza guhugura abagore kugira ngo ntibite ku mutekano muke uri hagati y'ibihugu byabo ahubwo bakita ku gukorera hamwe ubwabo kandi n'abakongomani iyo baje mu rwanda nabo n'ubundi bagurira abangaba basanze hano mu rwanda ubwo rero ku ruhande rwabo n'ubundi mu mibanire yabo ya kivandimwe hakenewemo amahoro hakenewemo kubana barenze ibijyanye n'ibibazo biri muri aka karere k'ibihugu byacu byombi ahubwo bagakomeza kubungabunga ya sano yo kubana hagati yabo mu mahoro kubera ko n'ubundi imikorere yabo irushaho kuba myiza iyo ba- bakomeje gukorera mu mahoro no mu kivandimwe uretse kubafasha ibijyanye n'amahugurwa uyu mushinga unabaha amafaranga yo kwikenura mu gihe bahuye n'ibihombo ukabigisha no kwibumbira mu matsinda no kwizigama no kugurizanya mu gihe hakomeza kumvikana umwuka mubi hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo abagore bakora ubucuruzi buciriritse nibo ahanini bagirwaho ingaruka ziremereye kuko bituma imiryango yabo ibaho nabi ubuyobozi bw'umushinga aride kubaho bwatubwiye ko amahugurwa ku bagore b'abanyekongo n'ab'abanyarwanda atangwa ku bagore mirongo itanu ku mpande zombi biba kandi biteganyijwe ko abo mirongo itanu bahugura abandi barenga magana atandatu ku mpande zombi gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya ni uw'imikino na sport turahera mu burundi aho ishirahamwe ryo gufatana mu nda ryashinzwe n'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abarundi bakukurutse rifitiye akamaro benshi muri abo gufashanya no guhurira hamwe bagakina hamwe no kugira inama abakiri bato niyo ntumbero nyamukuru bihaye desire hatungimana arabitubwira iryo shirahamwe ryo gufatana mu nda hagati y'abakinyi bakukurutse ryavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rirongowe na pierre claver rurakamvye yakiniye umugwi wa renaissance abo bafashanya muri komite ni marik jabil nzeyimana gilbert indere na jean marie mbuyi bakiniye vitaro françois ngendabanka mutambaro na muramba bakiniye inter fc na dominique myambo wa prince louis warirongoye yabwiye ijwi rya amerika icatumye baja hamwe hari abakinnyi benshi ba kera bageze mu buzima bugoye kumva umengo bamwe baranasegereza hama rero hacaza icyumviro cy'uko tuvuga tuti abagize amahirwe n'aho bakinnye umupira bakahagarika mugabo bakaronka akazi bakora bagakumbure bakagira icyo barusha abandi bakisununura tugenda gute kugira ngo tugire umugambi wo gufatana mu nda kugira ngo tube turafashanya uko dushoboye kugira tugumane hamwe tugumane ubucuti cyane cyane kubera nko mu bihugu byacu sio ko no mu bihugu byateye imbere usanga kumbure abakinnye igihugu bafite ikibanza ki- ki- cyiza kandi bakaguma bashigikiwe naho baba baraje gukina umupira barawuhebye umbe diedone yakiniye prince louis muri kino gihe abi burayi mu gihugu cy'ububirigi amenyesha ko yishimiye cyane kuba mu ishyirahamwe rigizwe n'abo bahangana mu kibuga ubu bakaba bahuzwa n'urukundo Vraiment, c'est un grand honneur vraiment de faire partie de cette asso- ni association.
ukuri nagateka kuri jewe kubona mba muri iryo shyirahamwe ni iby'agaciro icyo nkunda muri iryo shyirahamwe ni uko twiyumvira kuri bagenzi bacu ataco birengeje iyo turi burayi turabonana rimwe rimwe naho umwanya utatworohereza tukavugana kuri bagenzi bacu basigaye mu gihugu feruzi haruna yakiniye vitaro uno munsi akaba ari nawe ayimenyereza avuga ko ababakurira bashinze iryo shirahamwe ari abo gushigikira kuko ribafitiye akamaro kanini inyungu nyene irahari kubera ubonye umukinnyi mwakinanye afise ubuzima bubayabaye ntushobora kuvyakira neza wobona ufise ubuzima Mm, ni ugufashanya bamwe bamwe bamaze kubafasha n'ibimenyamenya ababudandaza ba warimeri bamaze kubagurira n'ibikoresho icya kabiri ni ukuza turakora entrenema tukabona n'amagara meza mu myaka ya mirongo munani imigwi yarashamirana cyane ku buryo no muri karitiye abakinnyi bataramukanya nk'uko bishikirizwa na teodoro ntunga uwo muhumure yabwijwe ijya amerika ko yakiniye umugwi w'inkona kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani gushika mirongo umunani na kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatanu yaciye atangura akazi k'itangazamakuru mu gisata cya siporo kugeza magingaya nawe ni umunywanyi w'iryo shirahamwe amenyesha ko kiretse kuja hamwe n'urunganwe bakaganira ivyo bateza imbere ashimishwa no kubona abakiri bato baza aho bakinira akizera ko umutima wo gufashanya watumye baja hamwe hari icigwa babikuramwo Abo bakiri bato rero barabona yuko bikenewe cyane ibyo gufashanya akaba ari akarorero cyane cyane kuri bo kubera babona ab'imbere yabo ababyeyi babo inshuti zabo nabo nyine bararoye hamwe mu mashyirahamwe cyane cyane y'abantu eh, bahora bakina cyane kera bahora bakora umwuga umwe bikaba bifitiye akamaro kenshi cyane cyane cyane si ugukina gusa ni ukuganira ni ugufashanya mu mahirwe no mu magorwa kugeza uno munsi pierre claver urakambye arashima intambwe iryo shyirahamwe rimaze gutera inyungu ya mbere twaronse ni uko amagara yacu twasubira kuyakomeza icya kabiri nacyo cyiza ni uko gushika n'ubu abantu bose baguma bahurumbira ishyirahamwe hanyuma tukaba two turategura imigambi yoshobora gutuma turonka ikintu cyosahiriza uburyo bwacu buke buke kugira ngo tume dufatana mu nda hanyuma n'indi migambi tuzogira kugira ngo kumbure n'abajejwe inkino mu burundi nka federasiyo bagira ikibanza baduha kugira ngo tubafashe tubaterere rurakamvye amenyesha ko iryo shirahamwe ubu ririmwo abahoze baritera bakarisaba mu mupira w'amaguru barenga ijana na mirongo itanu bari mu bihugu bitandukanye vyo ku isi kandi ko n'abandi babandanya binjira desire atungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatunga imana urakoze cukorerwa mu ngata na mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kutubwira iminkomoko n'ibiranga umukino w'igisoro uri mu mikino gakondo yo mu rwanda
utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye yibarangura ku isahani ya parasitike batwita inka z'ababugu izo nka mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye ntabwo ari izi tworora zikaduha umukamo ahubwo ni inka z'ababugu ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro umwe mu mikino gakondo mu rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayoberabaswa mbese ubundi uyu mukino w'igisoro cyangwa kubuguza uteye ute ukomoka he wazanywe nande igisoro kigizwe n'utwobo mirongo itatu na tubiri bacukura mu giti abakina bagakoresha insoro bakunze kwita inka abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe intego y'abahanganye mu kubuguza ni uko buri wese aba ashaka kunyaga insoro za mugenzi we kugeza ubwo amusiga iheruheru inzobere muri uyu mukino aratuvunguriraho bike cyane mu biranga imikinire y'igisoro kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi kora hano uwa kabiri ugakora hano nawe akabuguza gutya ugateba ngubu akongera agateba ngubu afite nganji ntutebe uca imbere ugaca inyuma ukagera gutya ukihuta ukaza ukagenda ugaca hano iyo uciye umuntu ahita abura aho abuguza iyo ababugu babiri banzitse bakina imihigo iba ari yose hagati yabo haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro haba no ku rugamba rw'amagambo ngiye gukubita inka ituma uhita utaha ntuzi kuko igura na hano nyine nari nayikuyemo hano nari nayiriye iyi ngiyi bafitemo inka ebyiri ziri bugende gutya ujya imirimo ngiye kukoza igomba guhera aha ngaha nyine nagomba guhera aha ngaha imirimo aha ngaha zigomba kuba eshatu kandi ukora ukuntu nazibaza ureba rimwe kabiri gatatu reba eshatu nari nabaze ko zigomba guhita ziryiye sinabiba nabikweretse ese se eshanu
uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u rwanda wadutse mu kinyejana cya cumi na gatandatu abacukumbuzi mu mateka bavuga ko imandwa nkuru y'u rwanda ryangombe ry'ababinga umuhungu wa nyundo yakundaga guhora ashyiditse na mwene se wabo mu mutumucuni buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro mu mutumucuni akamugaragura aribyo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami ruganzu wa kabiri ndori mu bintu byinshi uyu umwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro hamwe na hamwe mu rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara duhagaze ku rutare ruherereye mu karere ka huye mu murenge wa mukura akagari ka bukomeye umudugudu w'impinga uru rutare rufite amateka akomeye amateka ajyana n'umwami ruganzu amateka atubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza bya bindi tujya twita ngo ni ugukina igisoro uru rutare ruriho imyobo iyi myobo niho yajyaga ashyira bya bindi bita inka akabuguza mu gihe inka ze zabaga zibyagiye ziriho zuza umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umubugu ukwiriye iryo zina amwe mu magambo y'amuga akoreshwa mu mukino mukino w'igisoro ni nko kugereka guca umuvuno kuvunura inka umutwe kurasa guteba icyanga kugarama guta urunyana n'ayandi jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari kumwe natwe aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikoro no muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na diane ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza amakuru ya kino gitondo ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo byose turongera mu makuru ari mbere